my people oh hey It don't finally happen oh It don't redo, oh, mama It don't redo. Oh. <laughs> my people oh now welcome to Maureen my country people how are they? sure eh, hey una no say Judy Ekwensu and Yole Doche, they came out um, two days ago i mean three days ago if i'm not making mistake they come came out to come and dance that there's a good news that they will announce to the world, to we the Amebo group of company, so that we go follow them, rejoice. Hey, my people. Finally, finally, oh, they came out to come talk, say, Yul Edochie buy biker for Judy. Ah, ah. I in now, wow, as in, eh, <laughs> My country people, oh, it is not a small something. Oh. Eh? You know, say, for Igbo land, Uh, you get one eh, adage wey dem go say uh bring money wey we go take do business make we make we chop am instead of that make family then blame us nothing consign us so now the serious thing when we say e happen in the life of yul edoche and judy ekwensu they talk and say what judy ekwensu cannot lead yul edoche to do does not exist my people now know say Links, Lincoln Edochie, which is your Edochie elder brother, kick against this whole thing. Even Mama Josephine kick against this whole thing. When they said family, may they contribute money, give your Edochie. The person when he be say, he outrightly say for now, your Edochie sense never correct. he head never clear, he head never come down. They are not going to give him any money that they are not going to give him any money oh, that because if they give him money he doesn't because the family they even ask your lady she say if they give you money now what kind of business will you want to do what will you do with the money your leadership cannot even categorically tell them that this is the business he's going to do now when lincoln tell the papa say make the papa no give you Oledoche money e be like say in the in the in the jealous you or he no want you Oledoche progress e kick against this whole thing When dem even say make dem contribute money lincoln outrightly say he no go contribute who get load carry your load so no be your Oledoche papa dem say sapet edoche after you don pressurize am pressurize am whether just they among we no know because sapete edoche no green tell anybody say in dey go sell in family land their land he went and sold two plots of land land that are in a choice area in enugu na im sapete edoche go sell carry money give yul edoche una see the reason why a lot of people they say um, why a lot of people say Yul Edochie father when be Sir to Edochie fully supported him marrying second wife yes Now this kind thing because if they get the kind when okay now let's just take for example when you ask Yul Edochie father some something thing about Yul Edochie He go say, you like they say he's an adult. He can make a decision by himself. He's an adult. You know, you can't force an adult to do this. But when he reaches those some certain things, he going go be adult. You go come treat him like your son. You go come treat him like your son. So, your lady she when they cry say he no get money, no get money. We are see money to buy second hand car for Judy? na be di dance wey dem came out to to come dey dance dey dance dey dance for social media say eh, dem want to announce something imagine why queen may dey enter netflix dey enta eh, cinema yoo edoche movie nova enta cinema one day yoo edoche nova art movie na asaba wood na e dey art e never art movie wen e be say e enta cinema or netflix. my people o oh, eh, according to report even when sapet edoche was about was selling that land he refused to let his wife when a barrister josephine know about it he refused to let the wife know he sold that land he called yul edoche and and uh, and transferred the money to yul edoche's account tell and say because yul edoche don't too cry say in life don't go upside down In go buy you, papa if you hear say i buy myself now now I buy me oh. things are hard for me ever since when uh, queen may left things are hard for me people are no longer giving me endorsement people are no longer giving me endorsement everybody is against me the world is uh, turning upside down for me my my life is upside down uh, e they you know say They say among all separate Edoche uh, children, you see this one that they call Yol. He over pamper am. He love Yol so much. And na so he transfer the love give uh, he transfer the love give Queen May. He love Queen May so much. He love Yol Edochie. So as Yol Edochie is not doing fine, the thing no dey sweet am. The thing dey give am concern. But the reason why the family dey against dey against giving your ledoche money be say Judy Austin is not an industrious woman rather na adulterous one na she be she's not she no dey entrepreneur she's not an entrepreneur she's not she no dey industrious her own na open leg two three hundred and sixty degree wind the waist for on top of bed open kpekus finish Now that one he e sabi mathematics very well he get a1 for mathematics so but when it comes to being industrious making money judy no dey there so even when they want to um, wen they dey talk about then nine links they say make you take example from queen may queen may did not need one big capital to start business the only thing she did She first of all did influencing. From influencing, she made money. She started branding. So business not something that they will give you money, big huge amount of money. You grow business gradually, gradually. If you put money in business, you put it gradually, gradually. As the business is expanding, you are expanding. You don't just carry um, 20 million wow, inside business. No. You start, if you have 20 million, you may start with five and see how the direction which the business is going maybe if you are doing buying and selling uh, maybe you started business there's a particular product that will be of high demand instead of you to go and buy all sort of product and put in your shop they will they will expire you fill your shop and look for the one that is moving that one that is moving is the one that you can invest a lot of money on it study the business that is how they do business you don't just pick money block money make dem for say you get big shop open am then the shop go dey look you go dey look am dem talk to Yul Edochie finish Yul Edochie apart from that you've not done buying and selling before Yul Edochie say you want to do tire business say im friend dey go japan im friend dey go hong kong im friend dey go china dey go buy tire say im go open the tire business say make im papa give am the money say na tire o oh, na im want to sell im want to sell and tire na im want to sell hey yorow no let im papa rest o oh. im papa count to say whether im son don don get himself back say ah dis one wen e be say yorow don. Eh, ready say he wan do business He come say ah say anytime wey be say person wake up from sleep na im day break be that o oh. say thank god o oh, for Yul Edochie to even know the kind of business wey he wan do say na tube and tyre business say e want to dey sell tyre He want to dey import tyre hey but im papa come ask am one question this tyre wey be say you want to import when did you learn it or you go just you you have you don the market survey have you who teach you di business e say papa you don even know wetin dey go on since wen e be say dis whole tin dey happen say e come say you know chinedu chinedu di eh, son of dis eh, eh, dey for dia village e say chinedu invite am say chinedu don put am through chinedu don link am to to pipo wen e be say e go. He go he go start the business together with them so um, im eh, eh, papa come say okay im eh, papa go sell land eh forty million naira na dey sell that, that land He carry all forty million naira He carry all give Yul Edochie Yul doche. say he wan start tire tire business you know if e say make he go open shop then buy from wholesale so that he can retain and see how the go, dey go before him go say make him go chook money for import so dem come give yul edochie the money o na be the dance wey be say he and judy dem dance dance dance dance dem first go one hotel dem first judy you know say <laughs> you know when you don when you don when they they talk am say one sickness don master body to cure am you know e dey hard dem no dey fit dey cure am if sickness don't master body so judy and y'all they don't miss that their hotel kind of life you know say that time where our beautiful royal with me was busy eh, eh, making money making money making money nyafu nyafu yall edoche was shopping nyafu nyafu with eh, judy so that kind of money come at that time na hotel they go first go stay like one week groove groove groove enjoy na there na eh, judy go hey na wow my people na there judy go show all the bedmatics all the style everything mm-hmm. so as this money come na im dey first sew cloth new cloth when i sew the new cloth finish they say make they take one week to prepare o you so eh, sote judy ekwesu come come buy she join package am join come begin dey dance two of them dem eh, dance finish na dem vanish go hotel go stay apart from that, you all don buy second hand car give um, give um, judy ekwesu Then go hotel go groove this money groove this money groove dis money den yall edoche papa na come dey ask yall edoche say wey di business wey be say you say you start wey di automobile business eh, that di tire business wey be say you say you want to start how far if you dey call you you no dey pick call again no eh dem don die sapet edoche o judy austin and yul edoche scam sapet edoche just guy am like this you can't guide a gayoyo this time around then guide the gayoyo na so hi these two people dem be real clown as in hey god o wahala no come be like bicycle na isabel edoche call say wait o he no understand he dey call yul doche yul doche no dey pick up he dey call judy judy no dey pick up say because the last time when he be say he call them Me ask you Oleguchi say how far because he would like to come see the the uh, company the uh, store where we say they open the the the and the tire where we say they import the container load of tire where we say they say that they bring from China say he just go then to deposit money once he say finish he go return he go he go they uh, give them back the money say the money say say the business that that times ten say gain dey am where well hey not knowing that Yul Edochie when he dey here, he knows how do buying and selling once. He no know they, he no know me. Eh, now na Queen May na be the the don. Na be the odegu for Malaysia Now Na Queen May na be odegu Malaysia. Na Queen May na be the person when the be say, if he tell you say see what he go do, he go do am meticulously. One naira no go miss and he go give you account. So now, Sapet Odochie because when the way be say Yul and Judy the way be say Yul use sweet mouth for im papa eh, im papa dey happy because the father just want im son to be uh, uh, prosperous as in as others are doing well the thing dey make am dey shame and the reason why be say he do this thing why be say make am refuse to even dey tell barrister josephine because he no wan tell your mama because your mama no go gree so and him wey be her pet edoche him dey shame as your Edochie tell am say he wan start this business me feel that if he give your Edochie the money to start the business by the time your Edochie will be busy with the business he no go get time to come dey dance for social media he no go get time to come dey do all this social media he go dey occupied with the business you no know say otu awuneji no be better person na him dey follow dey talk so yul edochie even tell sapet edochie say him go come show am the shop Because when uh, eh, Sapet Odoche, uh, eh, when Yul Odoche come meet his papa for this morning, say na tire business. Now him papa dey tell am say, no be shey you open through salvation ministry, you no fit do am. He say Mele Global, you no fit do am. How him take sure say him go fit do this tire business? He say make him papa no worry. He say make him papa no worry, say him go make him papa proud. papa too say na beta person na im dey talk with you no know say na agwu na person wey na agwu dey worry na im dey talk to so. Igbo ole dose come assure him papa say im don see shop im don say di shop dey for site e dey for Alaba international market e say na papa come answer say you say Alaba international market you wey dey sell at Abuja how you wan take dey run am e say make your papa no worry e say don map out everything say e go get one branch for. for Abuja, in will get one for for Lagos. Say because now for Lagos now the container go land, and if land, people will be say then they do retail. They go first can they go first buy from her. Then if he don't say finish, he can come carry the remaining one, ship and go Abuja. And so he come tell him, Papa, Papa, come say, hmm. yes. He say okay. The papa come happy, oh, come to say na na na person I here and they do something. Oh. na so e con um na so um my people o na so tapet odeshi call sell land sell the first one forty million sell the second one twenty million make it sixty million carry am give yul edochie hey do the dance dance dance dance cause e don tell me be say dey see that kind of money na so na yul edochie go assure him papa say once he don everything don set he go come carry am make he open make he come see the place. Now so sapet edoche dey call yul edoche since dat day wen e give am the money call rich now only once I do don pick him call after I pick him call I tell am say hey papa no worry everything is going well It's going well now I call tell people, say make dem go up am e come carry sapet edoche come carry come tell somebody say me, dem go up and investigate ask yul edoche tell tell person because he tell him papa say he no even buy the the tire him the the container don land so so make he call make uh, call tell somebody say make dem call Yul Edochie say somebody dey wey be say dey look for tire he want to buy wholesale he want to buy the large quantity say make he sell give am na the uh, the person come psych uh, eh, Yul come tell am say na you come say ah he no dey do tire business o so. who come tell am say he dey do tire business e no dey into that kind line of business o oh. na the person come say ah but your papa say you don open shop for eh, market alaba international market even for abuja say you don start am na him come say abeg ah, make you leave that old man say nothing like that. so na the person come go tell sapet edoche wetin yul edoche tok o oh. sapet edoche almost get heart attack because sapien tedoche na dey call yoon dey call am e na dey pick dey call am e na dey pick di next word dem hear bi say dem say yoon edoche buy car sapien tedoche wan collapse as in how im e take waka how im e take do dis thing how im e take even sell di land everything tin dem e can no even explain e can never no even explain as me i dey tell una na sapien eh. him him him him temper fit cook yam as me and dey talk so him temper go boil beans cook yam yam go done the guy dey paranoid dey vex i know say this old man dey on bp drug so eh, they con give am him drug e con they just the first thing wey eh, mama pet edoche eh, mama josephine do na to just give sapet edoche as as mama pet edoche hear she say fellow go first take care. him im pp drug give him husband give the two de take the the two take sleeping drug dem go sleep everybody dey sleep na for now dem no know how dem wan judge di matter but the thing wen e dey there be say sapet todesu first call link sedoche tell link sedoche the latest development as e talk finish na e hala na mama sweet quick quick run go carry im medication give am di drug give am but sanpe na e dey sleep. Even uh, Mama Josephine self, they fall asleep because they, they just want to calm their nerves because if they are not doing like that person go just get uh, eh, bp eh, go just rise from there go get stroke so they are just monitoring sir pete edoche as me una they talk now my people o oh, after they wake up from sleep we go the our information ministers they, wey they give us the update They will come give us the update wetin dey sup and as as they let us they know we go dey to una dey know make una know wetin dey sup my pipo make una like make una share dis video na wow oh, hey it is not a small something o oh. make una like make una share dis video eh, join our our membership then super thanks us if those of us those of us wey be say una love wetin we dey do make una super thanks us because na naija we dey things get as e be alright my pipo una have a nice day